Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi muriwe neza muri studio muri kumwe na frederic nkundikije hamwe nanjye jeffrey mutagoma twese turabasuhuza tubaha ikaze mu makuru y'aka kanya
imwe mu migambwe n'amashyirahamwe mu burundi ntishimiye urutonde rw'abazagira abazogira umurwi ujejwe amatora mu makomine i burundi niko nababwiye ko ibirego byanyu mu bwisepini wasanga bifise ishingiro hari ibyo uzokorera ko ushobore guhindura ibi na biriya mugabo nutasanga bifise ishingiro urashobora kugumiza urutonde uko rumeze
uwo n'uhagarariye akanama gashinzwe amatora mu mujyi wa bujumbura sepi avuga ko ibibazo byatanzwe n'amashyaka n'amashyirahamwe bizasuzumwa
ibiro by'ibihugu bya buraya byasabye ko urucandago rushasha rw'indwara ya ebola rwemezwa
ubutegetsi bwo muri kenya bwatangije igikorwa rusange cyo gukingira abakobwa virusi itera kanseri y'inkondo y'umura
ingwano yabandanije uyu munsi ku wa gatanu mu buraruko bwa siriya n'aho leta zunze ubumwe za amerika na turikiya byari byumvikanye ku gahengwe
naho minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yongeye gushimangira ubufatanye bw'igihugu cyayo na israel mu bibazo ibihugu byombi bifitanye na iran ayo makuru yose hamwe n'ayandi turabagezaho mu kanya mugume kunyakira amajwi zanyu
ibiro by'ibihugu bya buraya bijejwe kwemeza imiti byasabye ku rucandago rwa mbere ku isi rw'ikiza cya ebola rwemezwa inyuma y'aho urwo rucandago rugaragarejwe ku bantu ibihumbi amajana n'amajana bo mu ntara ya afurika ibyo biro uyu munsi ku wa gatanu byavuze ko kwemeza urwo rucandago bizoba ari intambwe ikomeye mu nzira yo kugarukira abageramiwe n'icyo kiza urucandago rwa mbere rw'ikiza cya ebola rwatanguye gutegurirwa mu gihugu cya canada abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri n'indwi mu ntara ya afurika nibo bamaze kuronka urwo rucandago muri iki gihe abatetsi bariko baragerageza gutuza ico kiza mu gihugu ca kongo urucandago rugira kabiri rwakozwe na sosiyete ikora imiti yitwa johnson and johnson rutaremezwa rushobora gutangura gukoreshwa mu bice bitandukanye vyo mu gihugu ca kongo bitarandukirwa n'ico kiza uyu munsi ku wa gatanu kandi ibiro bijejwe amagara y'abantu ku isi ya oms byatunganije inama iriko yihweza niba ikiza ca ebola mu gihugu ca congo kikiri ikiza amakungu yose akwiye kwitaho mu buryo bwihutirwa turacyari ku mugabane wa afurika ubutegetsi bwo muri kenya bwatangiye igikorwa rusange cyo gukingira abakobwa virusi itera kanseri y'inkondo y'umura ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko afurika y'uburasirazuba ari ifite umubare munini ku isi w'abantu bafatwa na kanseri y'inkondo y'umura nubwo kenya iza ku isonga mu karere mu guteza imbere ubuvuzi abategetsi b'icyo gihugu bemera ko bagize umuvuduko muke mu gukingira abakobwa n'abagore virusi itera kanseri y'inkondo y'umura ku rwego rw'igihugu urwo rukingo rwatangarijwe mu mujyi wa mombasa ruzatangirwa ku buntu ku bakobwa bujuje imyaka icumi ruzashyirwa mu mibare isanzwe y'inkingo z'abana bahabwa rutangwe kabiri mu gihe cy'amezi atandatu perezida wa kenya uhuru kenyatta yavuze ko urwo rukingo ari intambwe ikomeye itewe mu kurwanya indwara zitandura minisiteri y'ubuzima muri icyo gihugu ivuga ko uyu mwaka uru rukingo ruzatwara igihugu cya kenya amadolari y'abanyamerika agera kuri miliyari indwi na miliyoni magana arindwi biteganijwe ko ruzagabanya uburwayi bwa kanseri y'inkondo y'umura muri ku ijana mu gihe byaba bigenze neza uru rukingo rutangwa mu bindi bihugu ijana na cumi na bitanu birimo uganda u rwanda na tanzania dr collins tabu ukuriye gahunda yo gukingira muri kenya avuga ko ibihugu nk'u rwanda ikibazo cya kanseri y'inkondo y'umura kiri hafi gucika burundu ariko ko igihugu cye kubera impaka ku ngaruka z'inkingo hashize imyaka kiliziya gaturika yo muri kenya ihamagariye abayoboke bayo kwanga inkingo z'indwara ya polio
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika umurwi mukuru urwanya ubutegetsi byabaye uyu munsi ku gatanu naho byabaye ku munsi wa gatanu naho mu minsi iheze abasirikare bari babandanije guhagarika bagwanyi b'uyu murwi sudan liberation movement urongowe na abdel aziz al hiru abagwanyi b'uyu murwi barenga cumi na babiri barahagaritswe mu ntango z'indwi bica bituma uyu murwi uhagarika ibiganiro yamara abawurongoye baciye bemera gusubira mu biganiro inyuma y'aho leta ya sudani itangarije agahengwe mu gihugu cyose gupfundika amasezerano y'amahoro n'imirwi yose y'abagwanyi yo mu gihugu cya sudani ni umugambi ukomeye leta y'imfatakibanza iriko irashira imbere muri iki gihe ishaka kugabanya amafaranga igisirikare gikoresha no kwitaho imigambi yo kuzamura ubutunzi
kuri wa gatanu umuryango w'abibumbye ntiwanenze igihugu cya misiri kuba kubera ibikorwa byo guta muri yombi abaharanira uburenganzira bwa muntu umuryango w'abibumbye urasaba ubutegetsi gukora iperereza vuba na bwangu ku makuru y'uko abashinzwe inzego z'umutekano baba barahohoteye bakanica urubozo bakanicwa urubozo igihe bari bafunzwe bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bagize uruhare mu mpinduramatwara ya politike yabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwe baherutse gutabwa muri yombi abo barimo umunyamakuru ezra abdel fatah na ala abdel fatah uzwi cyane mu misiri umuryango w'abibumbye kandi uvuga ko ala abdel fatah n'umwunganizi we mu by'amategeko muhamed el baker nawe yatawe muri yombi bose baregwa kuba baragize uruhare mu gufatanya n'umutwe w'iterabwoba no kuwutwerera inkunga y'amafaranga avugira i geneve mu busuwisi ravina shamdasani umuvugizi w'ishami rya onu rishinzwe uburenganzira bwa muntu yongeye gushimangirira imbere y'abanyamakuru ko abantu bafite uburenganzira bwo kwigaragambya mu mahoro no kuvuga ibitekerezo byabo muri byo harimo no kubinyuza ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko gukora ibyo bidakwiye gutuma bafatwa cyangwa bafungwa ndetse no kuba baregwa ibyaha bikomeye nko gufatanya n'umutwe w'iterabwoba cyangwa gukwiza impuha
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika naho leta ya amerika yari yashoboye kumvikana n'igihugu cya turikiya ku masezerano y'agahengwe ingwano yabandanije uyu munsi mu buraruko bushira useruko w'igihugu cya siriya ingoho zabandanije kwasana kandi n'umwotsi uyibonekeje mu kirere cyo mu gisagara cya cerampinar umunsi umwe inyuma yaho leta z'ubumwe za amerika na turikiya byemeranije ku gahengwe k'iminsi itanu kari gutuma ibitero by'igihugu cya turikiya ku bagwanyi ba kurde biba birahagaze igihugu cya turikiya gifata abo bagwanyi nk'umurwi ukora ibitero by'iterabwoba ayo masezerano avuga ko abagwanyi b'abakurde bari guca bava mu bice byo mu gihugu cya siriya biri ku rubibe igihugu cya siriya gisangiye na turikiya ayo masezerano arakomeza igihugu igihagararo cya turikiya muri iyo ngwano abasirikare b'igihugu cya turikiya hamwe n'abagwanyi b'abanyasiriya babashigikiye batanguye ibitero ku bagwanyi b'abakurde bari muri aruko bwa siriya mu ndwi iheze nyuma y'aho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump akuriye abasirikare muri iyo ntara gitoromboka
minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yongeye gushimangira ubufatanye bw'igihugu cye na israel mu kibazo ibihugu byombi bifitanye na irani hari mu biganiro yagiranye na minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu kuri uyu wa gatanu mu gihe hari impungenge ko ikurwa ku rugerero ry'ingabo za amerika muri siriya rishobora guhurwaho teheran ikabaca muri humye ibi biganiro byabaye nyuma y'umunsi umwe gusa itsinda ry'abahagarariye leta zunze ubumwe za amerika riyobowe na visi perezida mike pence ryumvikanye na turukiya ko bahagarika mu gihe cy'iminsi itanu ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya ingabo z'abakiride mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa siriya turukiya yagabye ibitero mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa siriya nyuma y'aho leta zunze ubumwe za amerika ikuriyeho zimwe mu ngabo zayo zari ziriyo turukiya ifata abarwanyi b'abakiride nk'abafatanije n'abakora iterabwoba muri turukiya israel yamaganiye kure iryo gabwa ry'ibitero minisitiri w'intebe benjamin netanyahu wa israel avuga ko ari itsembabwoko ririmo gukorerwa abakiride visi perezida wa amerika mike uh, uh, pence arerekeza uh, i buruseli mu bubirigi aho agirana ibiganiro na general james stoltenberg umunyamabanga mukuru w'umuryango wa gisirikare wo gutabarana hagati ya amerika ya ruguru n'uburayi otan
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wayivuze ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ine na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane ushobora kandi no kudukurikira mukoresheje aderesi yacu eh, ya email kutwandikira rero ni radiyo yacu arobas gmail akadomo com naho kuri facebook turi kuri radiyo yacu no kuri site wa eshatu radiyo yacu viewe akadomo com mu kanya ni mu makuru yi- mu karere k'ibiyaga bigari
aya makuru tuyatanguriye mu burundi aho bamwe mu banyamigambwe n'abarongoye amwe mu mashengero n'amashyirahamwe yigenga bavuga ko kubona batashizwe mu mirwi y'amatora mu makomine ari ikumirwa ridasanzwe bashikirije babishikirije uyu munsi mu kwa gatanu igihe hashirwaho hashirwa habona abagize iyo mirwi mu makomine yose agize igihugu muri komine muha turi mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura ni hamwe mu hashizwe ahabona urutonde fatakibanza rw'abagomwe kugira baje mu mugwi w'amakomine ujejwe amatora wigenga abantu batanu batowe muri komine muha batatu baturuka mu migambwe sndfdd senere na iprona babiri nabo baturuka mu mashirahamwe y'ugwaruka n'abakenyezi bagizwe n'abahutu batatu n'abatutsi babiri harimwo n'abakenyezi babiri umwe mu bakomiseri b'umugwi sepi ujejwe amatora mu gisagara ca bujumbura yashize ahabona urutonde rw'abagomwe hariho umugabo yitwa basogomba michel ni umugabo w'umuhutu akaba yatanzwe n'umugambwe sndefdd hano muri komine muha ndahamagara umukenyezi yitwa ndayishimiye joseline ni umutusikazi yatanzwe n'umugambwe yiprona Eh, hariho undi mugabo yitwa sabushimike jean claude ni umuhutu yatanzwe n'ihuriro ry'urwaruka sngb ndahamagara umukenyezi kanyamuneza sandra ni umututsikazi yatanzwe n'ihuriro ry'abakenyezi ndahamagara umugabo yitwa nduwayo jean david ni umuhutu yatanzwe n'umugambwe senere nibaza nimba mubazi ko mwubaha amashi
uwuserukira umugambwe fnr ntashima ingene bo bataronkejwe ikibanza muri sesimuha misago yiyamiriza abashizwe muri uwo mugwi baturutse mu mashirahamwe y'abakenyezi n'ugwaruka adakeka ko begamiye umugambwe uyu canke uriya twebwe nk'umugambwe wa FNL twagomba gushikiriza ko tutabishimye ariko ngaho ku vy'ukuri biraboneka yuko umugwi sepi kugira ngo ushireho runo rwego muri komine atakuraba abo vyerekeye na cane cane abanyamigambwe kugira ngo abe ari bo ishimikirako na cane cane ko ayo matora na cane cane yerekeye abanyamigambwe mugabo twabonye abaserukiye amashirahamwe ku vy'ukuri ntiduhendane irya n'inkinamico mugabo uko biba vyagenze kose turavyakira uko kuko ngaha nk'uko batanga ubivuga turazinanye agashavu si ku ruhande rw'abanyamigambwe gusa uno no mu mashengero atashizwe mu mugwi ujejwe amatora muri komine muha yababajwe n'uko iyo hageze amasengesho bamutumako ariko hageze gutora abagize sesi atatumwako turashimye ukuntu ibintu biriko biragenda ariko nk'ubuserukira pastori twebwe nitwe twisonzesha nitwe dukora ibikorane vyo kwisonzesha turafise urwego duserukira mugabo ntitwumvise aho muvuga muti hajemo n'umupastori n'umwe asenga asengera seni asengera igihugu mugabo muheruka mutubwira ati senga mugabo iyo biriko birakorerwa ntitubimenye
ku ruhande rwa bamwe mu bakenyezi hari ukudashima ingene abagomwe ari abo mu bwoko bumwe uno mukenyezi arongoye abandi mu mugambwe florina mugabo jewe akabazo kanje nagomba mbaze muntunge turashimye umugwi sepi abo wizeye ariko ndavye ku rwego rw'abakenyezi mwaratubwiye yu- mwatubwiye yuko mwihweje ibitsina murihweza n'ubwoko mugabo ngerageje kuraba ndabona ko umenga abakenyezi twararenganijwe nyakubahwa mwatumwe na sepi turabatumye aha muri muha hariho abakenyezi b'abahutwazi hakabaho abakenyezi b'abatutsikazi hakabaho n'abakenyezi b'abatwakazi ntitwumva rero ukuntu mu bakenyezi babiri mwizeye atamuhutukazi n'umwe yoba arimwo canke umutwakazi n'umwe yoba arimwo ku ruhande rw'umugambwe w'abadasigana iprona somambike na sndfdd barashima igikorwa cakozwe uno mukenyezi ni munywanyi wa iprona muri komine muha je ndashimye integuro ya sepi na seni ingene abakenyezi mwaduhaye ikibanza aho mu mugwi wa sesi ngaha muri muha turonse abakenyezi babiri ni intambwe ndabivuze ntavye vy'umugambwe twebwe iwacu uyu uko ibintu biba bigenze kenshi turabishima hanyuma ikindi ugushima yuko twebwe bugambwe ipona umuntu wacu azotunganiriza abarundi bose bo muri muha cane cane adutumbereye kandi turamwizeye aboba bafise amakenga ku ishingwa ry'umugwi ujejwe amatora muri komine muha bafise ikiringo co gushika ku munsi wa mbere w'indwiza kugira babe babishikanye muri sepi waserukiye uwo mugwi mu gisagara ca bujumbura yagabishije abari ku rutonde fatakibanza ko hashobora kugira igihinduka bibaye ngombwa ariko ni ifatakibanza ejo canke hirya y'ejo murashobora gusanga harimwo abakuwemwo canke bakahindura ibibanza uko bahagaze ntibize bibagwe nabi canke ngo muze muvuge ngo baduhinduriye niko nababwiye ko ibirego byanyu mugwi sepini wasanga bifise ishingiro hari ibyo uzokorerako ushobore guhindura ibi na biriya mugabo nutasanga bifise ishingiro urashobora kugumiza urutonde uko rumeze ico gikorwa co gushira habona intonde mfatakibanza z'abagize imigwi sesi cabaye kuri uno wa gatanu mu makomini ijana na cumi n'icenda yose agize uburundi abagize iyo migwi uko ari majana atanu na mirongo icenda na batanu ku rwego rw'igihugu bategezwa kuva mu nzego mu migambwe mu mashirahamwe yigenga no mu mashengero
urakoze desire nk'uko muvyumvise iyi nkuru ijwi ry'amerika ryaronse rifashijwemwo n'abanywanyi baryo mu burundi twashikirijwe na desire ari i kigali aho tujye mu rwanda ho tariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi aribwo byitezwe ko bwana leo mugesera agezwa imbere y'ubucamanza aburana mu bujurire urubanza rwe mugesera wahanishijwe gufungwa burundu yahamijwe ibyaha bitanu bya jenoside ntibyibasiye inyokomuntu bishingirwa ku ijambo yavugiye muri mitingi yabereye ahitwa ku kabaya mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri ashinjwa gukangurira abahutu kurimbura abatutsi umunyamakuru wacu eric bagira ubusa wakunze gukurikirana iby'urubanza rwe mu gihe yamaze aburana aratwibutsa ibyakunze kururanga
bwana Mugesera ni umunyarwanda w'imyaka mirongo itandatu n'irindwi y'amavuko ni umuhanga mu by'iyiga ndima bifitemo impamyabumenyi y'ikirenga yo ku rwego rwa dogitora mugesera aregwa ibyaha bitanu bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu byose bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye ku kabaya mu mpera z'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri n'imbwirwaruhame ubutabera bw'u rwanda bufata nka rutwitsi kuko buyimurigishemo gukangurira abahutu kurimbura abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bo mu yandi mashyaka yari ahanganye n'ishyaka emerende ryari ku butegetsi mugesera avuga ijambo ni ijambo ubushinjacyaha bw'u rwanda buvuga ko yavuze mu ruhame ubwo yari visi perezida wa mrnd mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi rikurikirwa n'iyicwa ry'abatutsi hirya no hino mu gihugu buvuga ko uregwa yahise afatiye ubuhunzi yanga ko leta yariho yamukurikirana yerekeza mu gihugu cya kanada ari naho yafatiwe nyuma y'imyaka makumyabiri bwana mugesera yafatiwe muri kanada yagezwa mu rwanda ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi na kabiri yageze imbere y'ubutabera ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na kabiri atangira kuburana mu mizi mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatatu kugeza ubu wigeze kuba mwarimu muri kaminuza y'u rwanda ubutabera bwamuhamije ibyaha bitatu bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu maze bumuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose n'urubanza rwaburanishwaga hafatwa amajwi kandi akabikwa mu bindi byaranze urubanza rwa bwana mugesera yakunze kuba yitwaje umushandiko w'amadosiye yifashisha aburana kugeza no kuri bibiliya aha nakwibutsa ko uregwa yifashishije bibiliya n'izindi nyandiko z'abahanga yatsembye iby'ubushinjacyaha bumurega ko yise inzoka bo mu bwoko bw'abatutsi yisunze bibiliya mugesera avuga ko inzoka igaragaza umuntu wuje uburyarya n'ubugome kandi ko ntaho byahurizwa n'ubwoko runaka icyakora hamwe avuga ko ari ijambo ryareberwa mu gihe ryavugiwe kuko ngo hari mu buryo bwo kwitabara ku gihugu cyari cyatewe n'abo yita abanyamahanga baturutse uganda yaraturitse arira ubugira kabiri mu rukiko avuga ko bamurega ko yafatanije na leta yariho mu gutegura jenoside mugesera avuga ko leta yariho yari yaramwirukanye ku kazi ahinduka umusongarere bityo ko ntaho yari bwifatanyirize nayo mu gutegura jenoside ubushinjacyaha bumwikoma ko ahakana ijambo ariko akanafata umwanya wo kurisesengura agaragaza ko ibirikubiyemo bitagize icyaha kuri mugesera asubiza ko umushinjacyaha nta bubasha na buke afite bwo gusesengura ijambo ahubwo ububasha ari ubwe nk'umuntu waminuje mu by'iyiga ndimi aha mugesera yashoboraga gufata ijambo rimwe rifite ibisobanuro byinshi akavuga ko gukuramo icyo ubushinjacyaha bushaka kumuregesha bitari ukuri ni urubanza rwafashe hafi imyaka ine ruburanishwa rushyirwa ku isonga mu manza za jenoside zatwaye igihe kirekire yakunze kumvikana abwira umucamanza ko kimwe mu byadindije urubanza rwari uko rwaburanishijwe mu kinyarwanda kandi ko iyo aza kuburanishwa mu gifaransa yagombaga kuba yararutsinze agasubira mu buzima busanzwe urubanza rwa bwana lewo mugesera kandi rwaranzwe n'impaka za hato na hato akenshi zikabyara isubika rubanza rwasubitswe inshuro zisaga mirongo ine n'eshanu kenshi bigasingira ku mpamvu z'uburwayi bw'ubundi isubika rubanza rigaturuka ku wari umwunganizi we metre jean felix rudakemwa ni urubanza mu rukiko rukuru rw'u rwanda ranzwe no kwikoma abacamanza birangira umwe mu bari ukuriye inteko iburanisha asimbujwe undi gusa n'uwamusimbuye bwana mugesera yamugizeho akangononwa maze avuga ko umucamanza yagombye kuba indakemwa mu mico no mu myifatire ati nk'uyu metre rudakemwa wanjye yashinzwe n'abatangabuhamya makumyabiri n'umunani ku rutonde rw'ubushinjacyaha bavuga ku cyo bazi ku ijambo ryo ku kabaya gusa hari zimwe mu nyandiko mvugo z'abatangabuhamya uregwa yakunze kugaragaza nk'incurano ashingiye ku kuba zitariho imikono ya ba nyirazo ubundi agasanga bamushinja bavuga ko batazi gusoma no kwandika kandi hariho imikono bavuga ko ari iyabo umucamanza yahitaga azikura ku murongo w'ubuhamya agaha agaciro ibivugirwa mu rukiko ku ruhande rwa bwana mugesera yashyikirije urukiko urutonde rw'abantu bagera kuri mirongo itandatu barimo n'ab'ibihangange nk'uwari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ubwo jenoside yabaga n'abandi ni abantu avuga ko baherereye ku migabane itandukanye ku buryo ngo byashobokaga gukoresha ikoranabuhanga bakamushinjura gusa urukiko rukavuga ko atigeze agaragaza icyo yifuzaga ko bamushinjuraho kuri iyi ngingo uregwa yasabye guhagarika urubanza mu gihe cy'imyaka itatu ategura abatangabuhamya ariko urukiko rubitesha agaciro mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize urukiko rukuru rwanzuye ko iyi nzobere mu by'iyigandimi yashishikarije abandi ku mugaragaro gukora jenoside bituma b'icyitso cy'abayikoze rwanamuhamije kandi cyo gutoteza nk'icyaha kibasiye inyokomuntu ruvuga ko yatoteje abanyapolitiki nka agate uwiringiyimana bimuviramo kwicwa umucamanza bwana antoine muhima yanahamije mugesera icyaha cyo kubiba urwango rushingiye ku moko cyangwa inkomoko ibyo byose byamuviriyemo gufunga ubuzima bwe bwose ni ibihano uregwa yahise ajurira avuga ko bibangamiye bikomeye uburenganzira bwe bwo kugira urubanza ruboneye kugeza ubu ntibiramenyekana uruhande bwanariwe wo mugesera azaba ahagazeho mu bujurire niba azakomeza umurongo yatangiranye cyangwa se niba azaburana yemera ibyaha ijwi rya amerika yamaze kumenya amakuru ko metre jean felix rudakemwa mwunganiye ku rwego rwa mbere ariwe bazakomezanya mu rwego rw'ubujurire ibindi birasaba kubiharira kuva ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa cumi yakabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urakoze Eric tugaruke muri leta z'ubumwe z'amerika aho umurwa mukuru ubandanya kurangwa n'impari ndende z'urudaca ku bijanye n'iperereza rikorwa kuri perezida donald trump ikindi kibazo kitoroheye perezida trump mu mpera z'indwi n'ingingo yafashe gukura abasirikare b'amerika muri siriya iyi nkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jim malone i washington mu gihe kwishikirizwa na venuste nshimiyimana ari mu biro vy'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza nubwo perezida arimo agerageza guca intege abademokarate bamugira amajanja noneho abarepublikani kimwe n'abademokarate baranenga icyemezo yafashe cyo kuvana ingabo muri siriya trump amenyereye gusimbuka inkubiri za politiki ariko iyi noneho yifite ubukana cyane cyane ko ije mu gihe ashaka kongera kwiyamamaza bigitangira trump yashatse uko yasobanura icyemezo yafashe cyo kuvana ingabo muri siriya ejo bundi kuwa gatandatu yabwiye abanyamakuru ati twagiye tugomba kuhamara iminsi mirongo itatu tuhamara imyaka icumi igihe kirageze ngo tuveyo ntabwo tura abapolisi ingabo zacu ni izitahe bwarakeye kuwa kane w'umwungirije mike pence atangaza ko leta zunze ubumwe za amerika na turukiya bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano yaberaga mu majyaruguru ya siriya perezida trump wari mu ruzinduko muri texas yavuze ko ari icyemezo gishimishije kuvana ingabo muri siriya byatumye abademokarate n'abarepu barepublikani bamuviraho indimwe barimo linze graham senateri wa south carolina ubundi usanzwe amushyigikira yabwiye abanyamakuru ku wa gatatu ati uyu ni umukuru w'igihugu ufata icyemezo kidahwitse ahereye ku nama yagiriwe ariko itari nziza ku buryo nibwira ko azisubiraho
reka noneho tusubire mu rwanda mu tubabarire kuri iyo nkuru icitse vuba mu karere ka rubavu haravugwa imifuka igera ku bihumbi bitanu ya sima yari igenewe abatishoboye yangirikiye mu bubiko bw'akarere ni mu gihe bamwe mu baturage basenyewe n'ibiza mu mwaka ushize bavuga ko bagisembereye claude ganza munyamagana umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka rubavu bwana olivier ruhamyambuga yandikiye madame dukundimana esperance uyobora ishami rishinzwe abakozi n'imiyoborere muri aka karere ibaruwa imusaba gutanga ibisobanuro mu gihe kitarenze iminsi itanu uhereye igihe ayiboneye iyi baruwa twaboneye kopi yanditswe ku itariki cumi n'enye z'uku kwezi isaba madame dukundimana kwisobanura ku makosa atatu afitanye isano no kudakurikirana neza ibikoresho by'ubwubatsi byari bigenewe kubakira abatishoboye n'imiryango yasenyewe n'ibiza mu mwaka ushize mu mezi y'ukwa kane n'ukwa karindwi umwaka ushize nibwo akarere ka rubavu kagiranye amasezerano na minisiteri y'ingabo ibinyujije mu nkeragutabara yo kugemura ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi muri ibi bikoresho harimo na sima yagemuwe mu matariki cumi n'abiri cumi n'atanu na cumi n'umunani y'ukwezi kwa munani n'indi yagemuwe ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi mu mwaka ushize ikosa rya mbere umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere agaragaza ni iry'uburangare madame dukunda imana uyobora ishami rishinzwe abakozi n'imiyoborere ari naryo ryakiriye iyi sima ingana n'imifuka ibihumbi bitanu na mirongo irindwi n'umunani irimo imaze umwaka urengaho amezi abiri itarakoreshejwe iyi baruwa ivuga ko hari sima yangirikiye mu bubiko bw'akarere nyamara umuyobozi w'ishami ryayakiriye akaba nta rwego na rumwe rw'akarere yigeze abimenyesha ikosa rya kabiri ni iry'uko byateje igihombo akarere madame dushima imana akaba asabwa kugaragaza uwabazwa igihombo cyaturutse ku iyangirika ry'iyo sima yose mu gihe akarere gafite imishinga yo kubaka amacumbi y'abatishoboye akeneye sima yo gukoresha nawe ikosa rya gatatu ni iry'uko uyu muyobozi w'ishami rishinzwe imicungire y'abakozi atakurikiranye umukozi ubishinzwe utarubahirije neza inshingano ze umuyobozi w'akarere ka rubavu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwa nadeo gracias nzabonimpa avuga ko sima ishobora kuba yarangiritse ari imifuka magana arindwi gusa birumvikana ko zishobora kuba zarabitswe nabi zikangira icyo twakoze nk'ubuyobozi bw'akarere twashyizeho itsinda ririmo risuzuma imiterere y'icyo kibazo tuzamenya rero vuba aha ngaha imibare ya sima zihari inzima tuzazikoresha izizaba zangiritse nazo tumaze kumenya umubare tuzifashisha ibigenwa n'amategeko dukurikirana uwo ari wese wabigizemo uruhare imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize yasize isenya amazu makumyabiri n'atandatu yangiza ayandi magana cyenda na makumyabiri n'ane ku buryo hari impungenge ko hongeye kugwa imvura nyinshi nayo yasenyuka yanasenya ubwiherero magana abiri na mirongo itanu na bune muri aka karere ka rubavu abenshi mu bagizweho ingaruka n'iyi mvura nabo mu mirenge ya kanama nyundo na rugerero cyane cyane abaturiye umugezi wa sebeya bamwe muri aba baturage basaniwe amazu abandi ubuyobozi bubashakira amacumbi baba barimo ndetse hari n'abagiye bakodesherezwa amazu yo kubamo igihe gito uyu ni umwe muri bo utuye mu murenge wa nyundo ubuzima twarimo mu gihe cya sebeya ntabwo ari wowe buzima turimo magingo aya ngaha tuvugana kuko leta yagerageje kudufasha uko bishoboka abasenyewe bafite amikoro bagerageje kwirwanaho abadafite amikoro nabo leta igerageza kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari abo bagerageje gucumbikira aho bari babateganyirije amacumbi bavamo ariko ntibabakuyemo gutyo gusa hari ubufasha babahaye mu kugira ngo babone aho baba kuko kubasubiza mu mazu yabo bitari bikunze muri uwo mwanya hari udufaranga bagiye babahereza kugira ngo bifashe mu gihe bari kubaka ya mazu yabo yasenyutse bari babahaye ibihumbi mirongo itandatu umwaka ura kugeza amagingo aya bagishakisha aho kuba bamwe mu bari barasenyewe n'ibiza by'imvura bahawe inkunga y'amabati na sima mu gihe hakiri abandi bagitegereje sima cyangwa amabati uyu we ni sima atarahabwa sima yo ntabwo iraza cyane ko hari n'abatarabona n'ayo mabati mu by'ukuri abayobozi b'umurenge batubwira ko amabati tugenewe ahari ku murenge igisabwa ari uko tuzamura ibikanka bakaduhereza isakaro ariko niyo ubonye igikanka usanga hari ibibazo inzu ntabwo wayijyamo idateye agasima cyane ko niyo wari usanzwe ufite yari ifite ako gasima tukifuza yuko natwe twamaze kuzamura bakaduhereza ubwo bufasha bw'isakaro tugasakara mwaduha n'ako gasima tukagateraho ibintu bikagenda neza nk'uko byari bimeze mbere ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko muri uyu mwaka buteganya kubakira abatishoboye amazu arenga magana ane kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe kwa bibiri na cumi na karindwi muri aka karere hari imiryango magana arindwi na mirongo itanu n'itatu idafite aho kuba kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka imiryango ijana na mirongo itatu muri yo niyo yari imaze kubonerwa amacumbi mu gihe abasaga magana atandatu bari batarabonerwa aho kuba mu kwezi kwa cumi na kumwe kwa bibiri na cumi na karindwi kandi habaruwe ingo igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na zirindwi zari zituye mu mazu ameze nka nyakatsi imiryango magana atanu mirongo irindwi n'itanu niyo yari yaramaze kuvugururirwa amazu mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka naho imiryango igihumbi magana ane n'ibiri yari ikiri muri bene ayo mazu mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kandi habarurwaga imiryango magana atandatu na mirongo icyenda n'umwe idafite ubwiherero mu gihe ingo ibihumbi bibiri magana inani na cumi na zirindwi zitagiraga ubwiherero bumeze neza cyangwa bwujuje ibyangombwa claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zagize aya makuru twabwiye ko ibiro by'ibihugu bya buraya bijejwe kwemeza imiti byasabye ku rucandago rwa mbere rw'ikiza ca ebola rwemezwa inyuma yaho urwo rucandago rugeragerejwe ku bantu ibihumbi amajana n'amajana mu ntara ya afurika twabwiye kandi ko ubutegetsi bwo muri kenya bwatangiye igikorwa rusange cyo gukingira abakobwa virusi itera kanseri y'inkondo y'umura
twababwiye kandi ko umurwi mukuru urwanya ubutegetsi mu gihugu cya sudani witabye ibiganiro uh, byo mu nshuro ya mbere na leta imfatakibanza naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yongeye gushimangira ubufatanye bw'igihugu cye na israel mu kibazo ibihugu byombi bifitanye na iran inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigaruke ngaha tuboneho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu nga bw'ibyuma hamwe na fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro amakuru mwashikirijwe na federica nkunikije hamwe nanjye jeffrey mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe